ఇది నిజ్వి జామేరిక్ ijwi rya amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda iminsi yose i washington dc turaramukije nshuti muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa kane itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda kuri mikro muri kumwe nanje fide niyo ngabo oya ni ukuri kwa mungu nta kintu na gike twashyize mu nzu n'ukuntu ubu twararimye twarateye byarase byaragize gute ndaba turabivye n'amasaka amasaka arapfuye aheze ayandi yarumye uyo ni umwe mu banyagihugu bo muri zone gisenyi ibusoni mu ntara ya kirundo mu burundi avuga ku mwimbu wabaye muke kubera uruzuba tubafitiye n'ayandi makuru ku banyagihugu baba muri teritware ya buvira mu ntara ya kivu yo mu mpanuko basabye intumwa za onu zari mu rugendo rwo kuraba ibikorwa vya monisco muri congo gufatira ibihano imigwi yitwaje ibigwanisho iri muri iyo teritwari ya uvira turavuga no kwisibishwa ry'iburanishwa ry'urubanza ihinguriro ry'itabi rya nyakwigendera asinapol rwigara riregamwo ikigo c'amatagisi n'amakori eh, co mu rwanda kugurisha icamunara amatungo y'iryo hinguriro mu buryo butandukanye n'amategeko hamwe no ku kiringo c'ukwezi abanyagihugu baba muri zone buterere mu burundi hafi y'ikibanza ca setemu ihingurirwamwo amazi mabi n'imyanda ava mu makartiye amwe amwe mu gisagara ca bujumbura bahawe kugira babe bahavuye yamara reka dutangurire ku makuru avuga hirya no hino amakuru twateguriwe na mugenzi wacu aroyisi bigirimana waramutse aroyisi muramutse fideli niyo ngabo ndamutse n'abaduteze amatwi igisirikare ca sudani cashikirije jo ku munsi wa gatatu ko kitazokwemera kw'igihugu kigwa mu kaga muri iyi myiyerekano yadutse mu gihugu nk'uko umushikiranganji wo kwivuna abansi yagabishije ababangamiye umutekano muri ico gihugu imyiyerekano gushika ubu imaze indwi zitari nke ihamagarira perezida omar al bashir kuva ku butegetsi iyo myiyerekano yatanguye hiyamiriza ingingo ya leta yo kuduza igiciro c'umukate mu nyuma ihindukamwo yiyamiriza ubutegetsi umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare kamal abdelmaruf yagize yavuze jo ku munsi wa gatatu kw'igisirikare citeguye guhangana n'abahungabanya umutekano wa Sudani naho iyi migumuko yabaye perezida Bashir yaranse kuva ku butegetsi abategetsi bavuga ko abantu mirongo itatu bishwe kuva iyo myiyerekano itanguye ku itariki cumi n'icenda z'ukwezi kw'icumi na kabiri guheze mu gihe amashirahamwe aharanira agateka ka muntu yo avuga ko abarenga mirongo ine aribo bahasize ubuzima ikigega c'ishirahamwe mpuzamakungu cita ku bana unicef gisaba imiliyoni ijana na mirongo umunani z'amadolari y'abanyamerika yo gufasha abagore hamwe n'abana barenga ibihumbi amajana umunani mu gihugu ca sudani y'ubumanuko umutegetsi wa unicef muri ico gihugu yavuze ko amasezerano y'amahoro yatewe k'umukono mu kwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani atitayeho ubuzima bw'abana barenga imiliyoni zine n'ibice bine bakeneye imfashanyo zihuta andre sule aserukira unicef muri sudani y'ubumanuko vy'imfatakibanza yavuze ko menshi muri ayo mafaranga azokoreshwa mu kugura imfashanyo z'ibifungurwa suley avuga ko yizigiye ko impande zasinye ayo masezerano zizoyubahiriza ariko abanyesudani y'ubumanuko ngo baracabangamiwe n'inzara ako kamo ka unicef kaje haheze ukwezi iki gisata cawo nikivuze ko amakungu yananiwe gucungera abana baba mu bice birimwo intambara mu bice bitandukanye ku isi abanyamerika baharurwa mu mamiliyoni bari mu bihe vy'imbeho nyinshi twovuga ko izura inzara ivyatumye ukwiyunguruza hakoreshejwe amatereni bihagarikwa ubuzi hamwe n'amashuri birahagarikwa hamwe hamwe ndetse hari n'amateleviziyo amwe amwe yahagaritse ibiganiro vyayo ikigo cy'igihugu kijejwe ibihe cashikirije ejo kuwa gatatu kw'imiliyoni mirongo ibiri na zitanu z'abanyamerika cane cane muri leta ya new england ni mu buraruko bushira ubuseruko hamwe no mu burengero bwo hagati mu mareta ya wisconsin minnesota illinois na michigani bari mu bihe byo gukanya bidasanzwe cyane ba guverineri b'amareta ya illinois michigani na wisconsin bashize ayo mareta yabo mu bihe bidasanzwe abantu bashika kuri bane baramaze gupfa bahitanywe n'iyo mbeho gushika mu iki gihe abahinga bahanura ko abanyagihugu bakwiye kutareka imibiri yabo ngo ibe mu mbeho iminota cumi gusa ibihumbi by'abanyagihugu batavuga rumwe n'ubutegetsi muri venezuela barongowe n'uheruka kwitangaza ko ariwe mukuru w'igihugu w'imfatakibanza iwan guaido ku munsi wa gatatu ejo basabye abasirikare kwitandukanya na perezida nicolas maduro kandi bemera imfashanyo zishobore kwinjira gufasha abanyagihugu abanyagihugu bihereje amabarabara ku murwa mukuru karakasi hamwe no mu bindi bisagara bafise inyandiko kandi baririmba indirimbo zisaba abasirikare kwisubiza agateka bakitandukanya n'intwaro y'agahotoro imbere y'iyo myiyerekano maduro yari yagerageje nawe gukoranya abasirikare bashika ibihumbi bibiri n'amajana atanu ku murwa mukuru karakase asaba ko baguma biyunze kandi agabisha ko hari abasirikare b'abacangero bari mu gihugu guaido w'imyaka mirongo itatu n'itanu y'amavuko akaba arongoye inama nshingamateka ariko agerageza kuremera maduro ngo ave ku butegetsi kugira ashinge leta y'imfatakibanza izoca itunganya ayandi matora mashasha y'umukuru w'igihugu urunani mpuzamakungu rurongowe na arabiya sawudite muri yemen rushikiriza ko rwiteguye gukoresha inguvu zose kugira rugondoza abarwanya leta b'abahuti bashoboreye kubahiriza amasezerano yo guhagarika intambara mu gisagara cya odeida abarwanya leta hamwe n'abategetsi ba yemen bafunditse amasezerano yo guhagarika intambara mu gisagara cya odeida mu kwezi kw'icumi na kabiri icyo gisagara kiri ku kivuko niho haca imfungurwa hamwe n'imfashanyo zifasha abanyagihugu muri yemen impande zose zumvikanye gukura abasirikare babo muri icyo gisagara ariko ntibihuta gushyira mu ngiro ayo masezerano
turagushimiye aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc amakuru yo mu karere tuyahere muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho abanyagihugu baba muri teritwari ya uvira iri mu ntara ya kivu yo mu mpanuko basabye intuma z'urwego rwa onu rujejwe umutekano ku isi zari mu rugendo rwo kuraba ibikorwa vya monisco muri kongo gufatira ibihano imigwi yitwaje ibigwanisho muri iyo teritwari ya uvira ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika vedaste ngabo ari uvira izi ntumwa z'akanama karoni gashinzwe umutekano ku isi zibona userukira ambasaderi w'ubufaransa muri oni kwantante tires zikigera ku bwegera zakiriwe n'abakozi ba monisco bakorera bubira ndetse n'abademobe bahoze mu mitwe itandukanye yitwaje ibigwanisho ariko baza kwishyira hamwe batangira ishyirahamwe rya icad rifite umushinga w'ubuhinzi bw'umuceri ndetse n'ubworozi bw'ingurube mu kiganiro cy'isaha imwe aba baturage batuye muri iki kibaya cya rusizi ndetse n'abahagarariye sosiyete sivile bagiranye n'intumwa z'akanama ka loni zari zivuye i new york bazigaragarije impungenge batewe n'urujya n'uruza rw'imitwe yitwaje intwaro iri muri iyi teritwari ya uvira umutekano ahanga iwacu mu plaine de la rusizi urahungabana kubera iminsi yose twese tubona ba infiltration baba mu burundi bakaca ku rusizi hanyuma baka rn5 bakayivuka ko bakama bagenda iriya mu mirima ya murenge hamwe na remera kuko hariho ahantu abamama batabasha kugenda ngo bashike bahinge kubera icyo nicyo cyaduteye ubwoba hari ahantu tutahinze imashini zatinye kugerayo bita muri nyakijangwa hari n'ahandi mu kagaragara naho tuza tugira ubwoba bwo kujayo hari ahandi efo mu kibirizi iruhande ruja za rwenena aho naho turi mu kugira ubwoba bwo kuja guhingayo kubera ikibazo y'uko abamama baragenda bashika bakaba bafata ugasanga bari bahohoteye ari aba baturage bo mu kibaya cya rusizi ndetse n'abahagarariye sosiyete sivile ya uvira basabye izi ntumwa z'akanama ka loni gashinzwe umutekano ku isi guhagurukira imitwe yose yitwaje intwaro y'abakongomani abarundi ndetse n'abanyarwanda iri muri iyi teritwari ya uvira ruhanga alexi yari mu ntumwa za sosiyete sivile ya uvira rekomandasiyo duhaye abashyitsi twari dufite uyu munsi ba conseil ya dusekirite nasiyo zini murabizi ko aba nibo bapatro ba monisco dufite hano kandi iyo biri muri manda za monisco ifite twabasabye ko bodufasha muri kadire ya lobi badufashe kugira ngo habeho les operations niba bishoboka bashobora kudemantarari amagroupe arme loko ahari aha yateza umutekano muke mu baturage ariko kandi bademantarari amagroupe arme étranger ari mu kariya karere ibyo ntibyamara gukorwa ubwo hashobora gukora gukorwa rero iriya misiyo yindi ya DDR yo gukura intwaro mu baturage no kudemobiliza wenda abashaka gusubira mu buzima busanzwe Nsabimana Claude umuturage uturiye mu kibaya cya Rusizi nawe mu bitekerezo yashikirije izi ntumwa yazisabye yuko zabwira leta ya Kongo kongo ikongera umubare w'abasirikare mu turere tugenzurwa n'inyeshamba za mayimayi kihebe mayimayi kijangara mayimayi munyemari mayimayi irunga mayimayi mushombe mayimayi mburu ndetse n'abagwanyi b'abarundi ba redi tabara horebu efuneri n'imbonerakure kuko bateza umutekano muke muri iyi teritwari mbo umutekano ni muke dufise ntabwo dusirikire nk'uko byari bikwiriye nk'uko twaza dusirikire mu myaka iheze turasaba yuko boranforuse igisoda bodeza haruna bari mu mashamba bakatuzanira abasoda benshi mu mahene yo turimo umuyobozi wari uyoboye izi ntumwa z'akanama ka loni gashinzwe umutekano bwana kwantante yavuze yuko akanama ka loni gashinzwe umutekano ku isi kamaganira kure imitwe yose y'abanyamahanga iri ku butaka bwa kongo kandi ko monisco ifite inshingano zo kurindira abaturage umutekano ndetse no gufasha leta mu kurwanya imitwe yose yitwaje ibigwanisho kwantante yagize ati tuzahuza ibi bitekerezo twahawe n'abaturage bizaha imbaraga ibiganiro n'akazi akanama gashinzwe umutekano mu kongera irindi manda monisco mu kwezi kwa gatatu en vue du renouvellement du mandat de, de la MONUSCO au mois de mars.
izi ntumwa z'akanama gashinzwe umutekano zirimo abaserukira ambasaderi wa amerika muri loni uw'ubwongereza uw'ububirigi wa afurika y'epfo ndetse na mari basuye teritware mu gihe imaze iminsi ivugwamo imirwano hagati y'umutwe w'inyeshyamba za redi tabara zimaze icyumweru mu ntambara muri gurupu kigoma n'ingabo z'abarundi ndetse n'imbonerakure nk'uko sosiyete sivire muri teritware ya uvira ibyemeza vedaste ngabo ku bw'ijwi rya amerika ku bwegero mu ntara kivu amajyepfo
banywanyi bakunze ibijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya fm mu rwanda no mu burundi mu gihe imirongo ya fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira ibihumbi birindwi magana atatu makumyabiri na gatanu ibihumbi icyenda magana atandatu mirongo inani na gatanu ibihumbi icyenda magana inani cumi na gatanu n'ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatanu guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu cumi na bitanu magana ane mirongo itandatu ibihumbi cumi na bitanu magana atandatu mirongo irindwi na gatanu n'ibihumbi cumi na birindwi magana atanu mirongo itatu naho guhera saa mbiri kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi bitandatu na mirongo ine ibihumbi icyenda magana ane mirongo irindwi igihumbi n'ijana na mirongo irindwi n'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu na mirongo itatu ni ijwi ry'amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
mu rwanda umucamanza muri sentare y'intango ya kacyiru mu gisagara cya kigali yasibishije iburanishwa ry'urubanza ihinguriro ry'itabi rya nyakwigendera sinapol rwigara riregamwa ikigo cy'amatagisi n'amakori kugurisha icyamunara amatungo y'iryo hinguriro mu buryo butandukanye n'amategeko urubanza rwasibishijwe kubera ko abaguze ayo matungo bifuza ko nabo baseruka muri urwo rubanza umumenyesha amakuru wacu eric bagiriwe ubusa aratubwira ibindi kuri iyi nkuru ku isaha ya saa mbiri za mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu nibwo umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa kacyiru mu mujyi wa kigali byari byitezwe ko yagombaga gutangira kumva impande zombi ziburana urubanza uruganda rw'itabi rwa nyakwigendera sinapol rwigara ruregamo ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro rwanda revenue authority n'umuhesha w'inkiko w'umwuga metre vedaste habimana ko bateje mu cyamunara imitungo y'uruganda mu buryo bunyuranije n'amategeko icyakora byabaye ikinyuranyo kuko hahise hiyongeraho urundi ruhande rutari rwitezwe muri uru rubanza urwo ruhande rwa gatatu byamenyekanye ko ari urwaguze iyo mitungo y'uruganda muri cyamunara ya fonde commerce yabaye mu ntangiriro z'ukwezi kwa cumi mu mwaka ushize bibiri na cumi n'umunani metre ari pierre munyangabe wunganira kampani mmrgd yegukanye icyamunara ya fonde commerce y'uruganda rw'itabi rwa rwigara yabwiye umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa kacyiru ko abo bunganira bifuje ko urubanza rwaba bahari bakagoboka ku bushake kuko bafite inyungu muri uru rubanza yasobanuye ko bamuhaye dosiye bakererewe bityo ko atabashije gutegura urubanza neza asaba igihe gihagije cyo kujya kwitegura ba nyiri imitungo y'uruganda rw'itabi rwa rwigara bareze muri uru rubanza baravuga ko hari ku nshuro ya mbere bamenye iyi kampani yatsindiye kugura imitungo yabo kampani mmrgd bivuga ko ifitwe n'uwitwa egide gatera ariko ayihuriyeho n'abandi bantu urubanza rugiye gutangira kuburanishwa nyuma y'icyemezo cy'umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa kacyiru gitera utwatsi inzitizi zari zazamuwe n'abunganira ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro n'umuhesha w'inkiko mwuga metre vedaste habimana basabaga ko ikirego kitakwakirwa kuko ngo uruganda rwaregeye urukiko rutari rwo bavuga ko rwagombaga kuregera urukiko rw'ubucuruzi kuwa mbere w'iki cyumweru nibwo umucamanza yanzuye ko ikirego cy'uruganda gifite ishingiro kuko ikirego kiregera gusaba gutesha agaciro cyamunara kigomba kuregerwa urukiko ruri hafi y'aho iyo cyamunara yabereye cyamunara yafundiye komerse y'uruganda rw'itabi rwa nyakwigendera sinaporo rwigara yabereye imasoro mu cyanya cy'inganda ku ishami ry'ibiro by'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro abahagarariye uruganda premier tobacco company limited barega bavuga ko iyi cyamunara yatwaye imitungo yose y'uruganda yabereye ahantu batamenyeshejwe ntibamenyeshwa igenagaciro ryayo ndetse n'amafaranga yayivuyemo urubanza ruriho mu gihe hari urundi rubangikanye narwo rurega bari abayobozi n'abanyamigabane b'uruganda kugira imicungire mibi yatumye uruganda rutishyura umusoro muri urwo rubanza mu iburanisha riheruka umucamanza mu rukiko rw'ubujurire yategetse ko umwari w'amahoro ane rwigara mukobwa wa nyakwigendera sinaporo rwigara umuyobozi w'uruganda PTC icyarimwe n'umunyamigabane Ntaneza Yvonne wari umucungamutungo icyarimwe n'umunyamigabane mu ruganda baryozwa iyo misoro umucamanza yabahamije uruhare mu micungire mibi yatumye uruganda rutabasha kwishyura imisoro ruregwa kugeza ubu urubanza Rwanda Revenue Authority isaba ko abari abayobozi n'abanyamigabane b'uruganda PTC baryozwa umusoro ruri mu rwego rw'ubujurire ikigo Rwanda Revenue Authority kirishyuza uruganda rw'itabi rwa nyakwigendera Sinaporo Rwigara akayabo ka miliyari zikaba kaba muri esheshatu z'amafaranga y'u Rwanda kikavuga ko utayishyuye mu bihe bitandukanye uretse iyi cyamunara ya fonde commerce y'uruganda rw'itabi rwa nyakwigendera sinaporo rwigara itavugwaho rumwe hari sitoke y'uruganda n'amamashini yakoraga itabi ku ikubitiro byatejwe mu cyamunara bivamo asagaho gato miliyari ebyiri z'amafaranga ikigo rwanda revenue authority gishimangira ko kizakomeza kwishyuza uyu musoro kugeza urangiye hatitawe ku zindi manza ziri mu nkiko ni umusoro umuryango wo kwa rwigara uvuga ko ari umurengera kandi ko bawugeretsweho ku mpamvu biti za politiki uruganda rumaze umwaka usaga rufunze imiryango bivuga ko rwishyuraga miliyoni zikabakaba muri magana atatu nk'umusoro wa buri kwezi ibyo kuba ari umunyemari ukomeye sinaporo rwigara na leta y'u rwanda byatangiye kuba bibi cyane kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri bibiri na cumi na gatanu akimara gupfa ku bivugwa n'ubutegetsi yazize impanuka ariko ku ruhande rw'umuryango we ubutegetsi nibwo bwamuhitanye niba nta gihindutse iburanisha rizatangira ku itariki esheshatu z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka eh bagira ubusaha ijwi ry'amerika i kigali
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu burundi leta yatanze ikiringo cy'ukwezi kugira abanyagihugu baba muri zone buterere hafi y'ikibanza cya setemu babe bahavuye abo banyagihugu basaba ko ikiringo cyo kongerezwa icigwa cyakozwe kigasubirwamwo kuko bavuga ko hari imihana babona ko yarenganijwe itofatwa n'ingingo y'ukubomoregwa ibindi kuri iyi nkuru turabishyikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu Raymond Zimana hari abubatse badafise impapuro za leta abo barinyagiye leta abarose impapuro za leta jean bosco ntunzwe n'imana umushikiranganji w'ibikorwa bya leta umwe mu bashikiranganji batatu bari bishikiye mu kibanza cyagenewe kwakira no kuyungurura amazi mabi y'umucafuye mu gisagara cya bujumbura mu ntumbero y'ugukingira abanyagihugu n'ibidukikije ikibanza kiri muri zone ya buterere komine ntahangwa mu gisagara ca bujumbura aho bashikiranganji bariko basigurira ababa hafi y'ico kibanza ko bategerezwa kuhava nunzwe n'imana yemeje ko abubase hafi y'ico kibanza batakurikije amategeko amategeko ntiyakurikijwe kuko ubafise ngaha bose nta n'umwegeza aronka autorisation de voiture kiretse ivy'amategeko abo bashikiranganji bavuze ko abantu bari muri ico kibanza amagara yabo abangamiwe pascal barandagiye w'intwaro mu gihugu hagati ati naho amategeko yoba yarakurikijwe leta itegerezwa gukingira abanyagihugu vyitwa ibibazo bitoyi biteza kuronka inyishu ariko bitazivuga ngo abantu tubareke bapfire ngaha niyo hoba yarahanyu niyo hoba yarahanyu ampropriete mu gihe bibaye ngombwa yuko leta ikingira abenegihugu nta kibuza n'uwufise ahiwe baramuvana umushikiranganje ajejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi yatanze ikiringo c'ukwezi kugira abari mu kibanza cerekanywe ko ari ca leta bazobe bakinjuye mu kiringo c'ukwezi kumwe bazaba bavuyemo kugira ngo dukingire ubuzima n'amagara y'abenegihugu bari ngaha kuko murumva ni turiko turakoresha ibishobisho turiko turaraba ubuzima bwa mwebwe muri ngaha byiza no gukinga abanyagihugu baba muri ico kibanza bo bemeza ko ico kiringo ari gito kandi hatakurikijwe inama n'ingingo kuko hari abanyagihugu bariko bagwa mu mporero none nko mu kwezi kumwe ubu wamaze kuronka ahandi ushira inzu cyangwa ushira urubyaro n'abana n'umugore umva ibintu kabisa nk'uko tuguye mu gahunda n'umushikiranganje w'intore hagati yabivuze ati leta imeze nka monstre urusigo rujya ubundi buntuzenya ndibaza yuko ko leta ari umubyeyi yokongereza ikiringo kugira ngo abantu bisuganye hariho ibintu byinshi mwatubwiye twabitegereye mugabo hanini wari kudutera ubwoba bavuze amazi bahingura hajya hakurya muri buterere mbega none umuntu aba mwahaye n'uba muri miriware ninde ari menase gusumba uwundi mu bisanzwe bakigira iyi sitasiyo depurasiyo abantu bari bategekanije metero amajana ane ibintu byose biri ngaha ni ibya leta akantu kariko kose kari ku butaka bwa leta na ka leta icyo nsaba nyabuna nsaba ko leta itojaniranya umunyagihugu kuko umunyagihugu ni uruvyaro rwa leta nyene abo banyagihugu basaba ko batovanwaho imbokoboko bishobose ko hokwimugwa setemu ico kibanza kikagumamwo imiryango nayo bidakunze icigwa cakozwe kigasubirwamwo ku neza yabo hamwe mwoshikira leta mugasanga ntibikunda ko bokwimura eh, setemu kugira ngo ivyo mu banyagihugu muraraba ntituzogende twikoreye ubusambi na cane cane jende abantu baba barahaguze kera cane ndanahashira uburyo bwinshi ubonye ndi mu ideni sinzi rero iyo umuntu azocajira n'ingene bizogenda niyo expertise uyisubiramo kabisa harabaye ukwihenda abana bamwe twavukiye ngaha iyi perimetere muriko murarenza urugezo rero turasabye bashinga amateka twitoreye abakinguza amateka na cyane cyane na nyakubahwa umubyeyi wa twese umukuru w'igihugu yuko iyi expertise boyisubiramo abo bashikiranganje bo bemeza ko hapimwe ko araha leta kuva kuri uyu wa kane hazoshirwaho uruzitiro nayo kubabona ko barenganijwe bo kwitura inzego zibijejwe Pascal barandagiye umushikiranganje w'intwaro mu gihugu hagati yiyamiriza abavuga ko setemo ariyo yo kwimuka ikintu gihambaye ni uko mwumva ko bidakunda ko muguma ngaha sa semporta kwiyumvira ati setemo niyimuke abenegihugu baguma aha ivyo vyo bari nk'indoto iki kibanza ni ca leta leta rero ntiyoheza ngo yumugwe kandi rikivugira ivyayo ikibazo c'abantu leta ivuga ko bubatse mu kibanza cayo cagenewe ivyo gutunganya amazi mabi catanguye kuja ahabona mu mwaka wa bibiri na cumi na kane mu mpera z'umwaka wa bibiri na cumi n'umunani inama y'igihugu ijejwe umutekano ikaba yari yatanze ikiringo ntarengwa c'uko abo banyagihugu bazaba bavuye muri ico kibanza naho haciye hashingwa umugwi wirukiyemwo bose wiga ivy'ico kibazo uyo ukaba waciye usubirizwa n'abashikiranganje bane aribo w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu w'ibikorwa vya leta hamwe n'ujejwe umutekano no gukinga mu gihe c'ibiza n'isibe i bujumbura remonzi imana ijwi rya amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzaniya mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isa indwi gushika isa indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu burundi kandi abantu barenga ijana bava mu miryango mirongo itatu n'umwe yo muri komine busoni bamaze guta ingo zabo kubera inzara ivugwa mu mitumba irenga cumi yo muri iyo komine bamwe muri abo barundi bariko bahungira mu gihugu c'u rwanda buramatari w'intara kirundo avuga ko guhungira muri ico gihugu bifitanye isano n'imvo za politiki ni inkuru y'umumenyesha amakuru w'ijwi rya amerika jean bosco ndarurinzi imitumba cumi n'ine yo mu mazone atanu agize komine ya busoni niyo ibangamiwe n'inzara muri ayo mazone izone ya gisenyi n'izone ya gatare ziherereye ku rubibe rw'uburundi n'u rwanda zirasinzikaye gusumba izindi muri zone ya gatare umutumba wa gatete niwo ugeramiwe abamaze guta izabo bagahunga benshi babarizwa ku mutumba wa rwibikara muri zone ya gisenyi aho twashoboye guca nko ku musozi wa rwibikara na nyabisindu haboneka imirima y'ababutse kubera izuba ahandi naho hakaboneka amasize yaraye abanyagihugu baho bavuga ko imvura itigeze iboneka kuva mu irima ry'urutasi oya ni ukuri kwa mungu nta kintu na gike twashyize mu nzu n'ukuntu ubu twararimye twarateye byarase byaragize gute ndaba turaribye n'amasaka amasaka arapfuye aheze ayandi yarumye anyine twibereye uko nyine nta bindi nta emwe nta kindi kintu twizemye nuko nuko n'ubu kuva mu kw'icumi nta n'igitoyonga kirahatonyanga nta n'umurana ateragira nta n'ibiki n'ubu dutunzwe no mu misozi iyo za nyagisozi niho tugenda guhahira n'iyo hiyo ku mukende ho haguye akavu nta kintu na kimwe kigeze kibaho rwaha kabisa bamwe baramaze guta izabo bakaja kuronderera ubuzima ahandi baragiye mu rwanda n'abari bavuye tanzania bose baragiye mu rwanda kweri nta ntawe baguma bagenda n'ubu baranabimirije kugenda nk'ejo baranditse baranamaze kwandika ari banditse nyumba kumwe abantu batandatu batanu indwi bane baheruka guhunguka bava tanzania nabo baciye basubira mu rwanda kubera urwo ruzuba kubera ngo uvuye mu tanzania adasubirayo kuko baba bazi yuko ataciye mu gihugu cyamwibarutse none benshi bagiye guherera mu rwanda aho uherereye hamaze kugenda nka bangahe ahangaha iyo hari ijoro rigenda hatagiye nka cumi na batanu hashatse nka mariya claudine arongoye komine ya busoni avuga ko abarenga ijana bari mu ngo mirongo itatu na rumwe bamaze guhunga rero kuri iyo mitumba turajamo tugafashanya ari two twarose tukabaha umwe umwe ariko ntibashobora gukwigwa bose icyo nicyo navuga hanini ku mutekano kubera yuko nyine hari inzara hariho abantu bagiye barasuhuka hirya no hino bashikira ijana na cumi murumva rero yuko iyo abenegihugu batanguye guhunga ingo na twebwe hariho ibintu tuba tukuru turatakaza cyane muri abo hari abamaze guhungira mu gihugu cy'u rwanda yari yagendeye abanyagihugu kuri uyu wa gatatu ku mutumba wa rwibikara ku baje mu gihugu cy'u rwanda avuga ko iryo hunga rifitaniye isano n'imvo za politike n'ubwo boba bashonje hariho n'abavuze ko bariho n'abagiye mu rwanda ariko mu rwanda umengo biragoye gutahura yuko baba bariko barihukana abarundi babayo bavuga yuko badakwije amategeko ngo bongere bakire abariko barahungirayo zumvikana yuko ahubwo yoba ari indi politike y'abantu bamwe bamwe baba babwira abantu uti nimuze tubatware muje guhungira hariya mu rwanda baca batwara mu ikambi hariya imahama baca bavuga ati mu burundi ngo mu kirundo ngo nta mahoro ahari ngo abantu bariko barahunga kuko yaba ari ivyo vyovyo n'abajya abantu bariko barirukana nibo birukanye uwo mutware arahumuriza abo banyagihugu rero abasigaye ngaha mureme turabaremesheje nibaza ko na komine busoni n'ejo bundi barakoranye mu nama y'iterambere rya komine namwe nyene baravuga ati turabe ko twokwegeranya kugira ngo tube turafashanya tube turegera imbere buke buke tukaba twanadodoye na leta nange ndazejo canke hirya yejo bazoza badufashe n'amashirahamwe atandukanye na pamu twadodoye mu kurindira ko izo mfashanyo ziboneka ahamagarira abanyagihugu bo mu kirundo gukomeza umuco wo gushyigikirana mu kibano yasavye abafise ico birengeje abagize ico bimbura abadandaza n'abandi kwegeranya vuba ibifungurwa vyo kuba barafashisha abasinzikaye gusumba abandi mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
kwa nyaburunga kwa nyaburunga kwa nyaburunga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika kwa nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari ibereye umutekano n'ibindi kwa nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye kwa nyaburunga iminsi yose ku wa gatandatu no ku w'imana isaha cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba kwa nyaburunga inshuti mwese mukunda ibiganiro vyacu mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya haniho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi mubandanye mukurikirana ibiganiro vyacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.